iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo nimba ari ugucumura abarundi baracumuye kandi abacumuye si bake mugabo kugira ngo twubake ni uko dukwiye kugira tuti birahagije guhera uyu munsi uwo ni joseph kalumba umunyapolitike w'umurundi wo mu ishyaka florina murabyuka imana yaremye umuriro ku bacumuzi yongerera imijuru kubagira neza nicyo gituma rero nungaha ku isi umucumuzi wese azabanze acibwa urubanza rumukwiye naho uwo ni shehe sadiki kajandi uhagarariye umuryango w'abayisilamu mu burundi bose baravuga ku kibazo cy'impapuro zo guta muri yombi abatavuga rumwe na leta y'u Burundi ndetse niba haba hakenewe imbabazi ku barundi kugira ngo amahoro aboneke izo ni zimwe mu mpaka zikomeje mu biganiro bihuje abarundi bikomeje mu mujyi wa arusha iyi nkuru n'izindi turazigarukaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloise bigirimana
urakoze di tuyahere kuri zimbabwe ikigega mpuzamakungu c'isi fmi catangaje ko citeguye gufasha leta nshasha ya zimbabwe kugira ico gihugu kive mu bukene burenze kirimwo mu myaka mirongo itatu n'indwi yaramaze atwara wenyene robert mugabe yasize igihugu caratabaguritse kandi kitagira n'amafaranga Gary Rice avugira FMI yashikirije kuri wa kane ko bagiye gushigikira Zimbabwe mu kugiha amafaranga leta ikeneye mu bikorwa vyayo vya misi yose no kugifasha guhindura ibitagenda neza mu vy'ubutunzi. FMI yasabye n'ibindi bihugu ku rwego mpuzamakungu gufasha mu bisata bikeneye imfashanyo kugira ico gihugu cisununure mu vy'ubutunzi. Mu ijambo yashikirije ku musi wa gatanu yimikwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu Emerson Munangagwa yemereye abanyezimbabwe ko agiye kunagura ubutunzi gutanga ubuzi no gushyiraho icuka cyiza kizotuma abanyamitahe bahurumbira icyo gihugu mu ntango z'iyi ndwi yahaye ikiringo cy'amezi atatu ntarengwa ku mashyirahamwe hamwe n'abikorera utwabo kugarukana amafaranga basohokanye hanze y'igihugu bitisunze amategeko mwamenya ko abanyagihugu ba zimbabwe barenga ibice mirongo icyenda ku ijana atabuzi bagira babeshejweho no kwiyungunganya mu buryo bwabo abasirikare barenga amajana ane ba leta z'ubumwe za amerika bafashije siriya kwigarurira igisagara ca raka bagiguye mu minwe y'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu bariko baratahuka bagaruka muri leta zunze ubumwe za amerika iryo bishikirizwa n'urunani rw'inteko mpuzamakungu rurongowe na leta z'ubumwe za amerika ruriko rurwanya uwo muhari brigadier general jonathan braga wo mu gisirikare ca amerika yatangaje ko abasigaye muri ivyo bihugu bazo bandanya utwigoro twabo two gufasha siriya na iraki kubungabunga umutekano ubushikiranganje bwo kw'ivunabansi bwa leta z'ubumwe za amerika bwatangaje ko amerika ifise abasirikare amajana atanu na batatu muri siriya ariko igitigiri gishasha catanzwe n'abategetsi ba amerika mu ndwi iheze cavuga abababa ibihumbi bibiri nta gitigiri rero c'abasirikare ba amerika bariko baratahuka catanzwe ndetse n'ic'abasigayeyo muri siriya ariko benshi muri bo ni inteko zidasanzwe ziriko ziratanga imyimenyerezo ya gisirikare impanuro ndetse n'ibirwanisho ku basirikare ba siriya na irake bariko barahanganywa n'umwansi perezida barack obama yahoze arongoye leta z'ubumwe za amerika ku munsi wa gatatu yarabonaniye ipeke na perezida w'ubushinwa Xi Jinping amubwira ko yifuza kubona imigenderanire hagati y'ibihugu byabo bibiri itera imbere ibyo yabishikirije ku munsi wa kane cyo kuri televiziyo y'ubushinwa mu gihe muri ako karere hari icuka kibi cyatewe n'inyifato ya koreya ya ruguru obama yashyitse mu bushinwa ku munsi wa kabiri mu ngendo arimwo zo gushikiriza amajambo mu manama akomakomeye obama yabwiye perezida shi ko yifuza kubandanya hatanga intererano yotuma imigenderanire hagati y'Ubushinwa na Amerika irushiriza kuba myiza Perezida Xi w'Ubushinwa nawe yavuze ko igihugu ciwe na Amerika basangiye byinshi kandi bafise uruhara rukomeye rwo kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi atagikwiye kuza kugira kibatandukanye Obama yatekanya kuva mu Bushinwa ejo ku munsi wa kane agaca yerekeza mu Buhindi kubonana n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Nurendra Modi Mushikiranganje w'ubudaga jejwe imigenderanire n'ayandi makungu ashikiriza ko igihugu ciwe cagabanije abakozi baco bakora mu vya kidiplomasiya muri Korea ya ruguru kandi ko kizobandanya kibikora mu ntumbero y'uko Korea ya ruguru yobavanura n'umugambi wayo w'ibirwanisho vya nucleaire ivyo uwo mushikiranganji Sigmar Gabriel yabishikirije ejo ku munsi wa kane hano i Washington mu mubonano yagiranye na mugenzi we wa Amerika Rex Tillerson ubudagi buramaze gutuma ko abadiplomate babwo babiri kandi ngo bwimirije gutuma ko n'ubugira gatatu ndetse bakazonarenza kugira bwifatanye n'ibindi bihugu vya buraya biriko bitera akagere korea ya ruguru nta leta zumwe za amerika rero kibandanya gusaba ibihugu byose ku isi kuvavanura na korea ya ruguru abasirikare barwanira mu mazi ba Argentine nabo batangaje ku wa kane ejo ko bahagaritse ibikorwa byo kurondera abo baba bagihema mu bantu mirongo ine na bane bari mu bwato bugendera munsi y'amazi haraheze indwi zibiri buzimiriye mu ibahari Atlantique umuvugizi w'ico gisirikare yatangaje ko babandanya kurondera ubwato ariko atacizere cyo gutora abagihema
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda arusha mu gihugu cya tanzania hakomeje ibiganiro bihuza abarundi ku munsi wa kane w'ibyo biganiro impaka zakomereje mu matsinda atandukanye biga ibibazo umunani umuhuza yabahaye birimo intandaro n'ingaruka z'ibibazo bya politike mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu impaka nyinshi zibanze ku kibazo cyo gukuraho impapuro zo guta muri yombi bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe na leta umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru akomeje gukurikiranira hafi ibyo biganiro imitayo mpuzamakungu y'ubutungane yarungitswe na leta y'u Burundi ikarungikirwa abatavuga rumwe nayo bakekwa ko ibyaha bitandukanye ni ikibazo cabaye akananira abahinga vyemezwa n'abari mu migwi itandukanye y'abari mu biganiro bamwe bifuza ko iyo mitahe yokugwaho maze abayirungikiwe bagataha gutunganya imigambwe yabo no kubaka igihugu hamwe no kwitegurira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uruhande rushigikiye ico ciyumviro rusigura ko iyo mitahe yatanzwe mu kivunga kandi mu bihe bitoroshe joseph karumba ku bw'umugambwe florina ati ntibagira ntibana kandi ushaka guhana abarundi nta n'umwe yosigaza ashigikiye ikigongo c'ikivunga nimba ari ugucumura abarundi baracumuye kandi abacumuye si bake mugabo kugira ngo twubake ni uko dukwiye tukugira tuti birahagije guhera uyu munsi hanyuma turashobora mbere no gushika ku ijambo yuko abarundi dukwiye gukora ikintu cyo guhariranira tukibagira ibyahise tukakira umwanya musha wo kubaka urukundo kubaka imbabazi abantu bakaronderwa bagashyira hamwe atagukumira umuntu ukumiye umuntu ubahaye witera ingorane kuko ntibihera uburundi burimo abantu batatu ni umuhutu n'umututsi n'umutwa none abo bantu batatu bazoba mu burundi baryana kandi hariho n'ibindi bihugu bifise ubwoko bushika ku bihu ijana na mirongo ibiri ijana na mirongo itatu ijana na mirongo ine ariko usanga bahuye baratwenga bakaganira ntawe ucira ubundi urubanza rwo gupfa none duhuye nasomye utuyoga hanyuma nkakubwira ntiwambwa we cyangwa uri umuhimbira imvi iruhande igihano canje koca kubukwicwa ni uguhariranira kugiriranira ikigongwe cy'uruvunga nabo biri uko abanditse uko babibona bemeza ko ubutungane bubwirizwa gukora akazi kabwo kandi ko umuntu azohanwa ku gatwe kiwe bavuga ko atakigongwe c'ikivunga gishobora guhabwa abashatse gutembagaza ubutegetsi bongera ko ko bigoye kuko hari abamaze gucirwa imanza bagakatirwa n'ibihano Sheikh Sadiki Kajandi yasarukiye umuryango w'abayisilamu ati n'Imana yarateguye ikibanza c'ababi hamwe n'ikibanza c'abeza igihugu cyacu ni igihugu cyiza ni impeso y'abarundi mu gihe ari impeso y'abarundi rero twashaka umurundi wese ashaka amahoro ntavanvanure n'iyo mpeso ariko rero si ukuvuga ngo ijambo ry'imana ngo ugize ikosa ntirihana murazi yuko imana yaremye umuriro ku bacumuzi yongera irema ijuru ku bagira neza nicyo gituma rero no ngaha ku isi umucumuzi wese azabanze acibwa urubanza rumukwiye hanyuma rero ntihacigwa urubanza rumukwiye atamwana n'ikinono nta nkeka yuko amahoro azosasagara amahoro azorama ku ruhande rw'amashirahamwe yigenga naho bifuza ko hoshigwaho umugambi w'igihugu utomoye wo gukingira umutekano abanyagihugu bose atakuvangura bifuza kandi ko hokwigwa uburyo bw'uko hatosubira kubaho impunzi zihunga igihugu ingene umuntu wese yokwiyumva ko umutekano wiwe ucungerewe hamwe no kudasubira gufata no gufungira abantu busa imigwi yose uko ari itanu abo banyepolitike n'amashirahamwe yigenga bishiriyeho ibwirizwa gutegura urwandiko rurimwo umuti w'ingorane ziri mu gihugu aho bafatira ku ngingo umunani bahawe n'umuhuza zifatwa nk'intandaro hamwe n'ingaruka mbi z'injyane za politiki zihari muri izo ngingo harimo ibijyanye n'ingene umutekano wifashe kurwanya ubugizi bwa nabi iyo buturuka hose kurwanya ukudahana ibyaha amasezerano yarusha hamwe n'ibwirizwa shingiro harimo n'ibindi bifatiye ku gushyiraho icyuka cyiza cya politike ikibazo cy'impunzi leta y'ubumwe ubutunzi n'imigenderanire y'uburundi n'amakungu leta y'uburundi yagize icyo ivuga kuri bimwe muri ivyo nk'icerekeye leta y'ubumwe terance nayiraja arongoye izo ntumwa za leta yavugiye mu mugwi arimwo ko badashobora kwemera ko inzego zavuye mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zivaho yemeje ko kuba ari ukuvuguruza ingingo yafashwe n'abanyagihugu mu kwitorera abo bashaka iyo ngo ni ingingo ntabanduka abatumire n'ubu barabandanya gushika kuri uyu wa gatatu mu ijoro hashitse domisiyano ndayizeye yahoze atwara igihugu aje kongereza igitigiri mu mugwi w'abahoze ari abakuru b'igihugu kuko hariyo silivestre ntibantunganya wenyene hashitse kandi abo mu runani ranake n'abaserukira umugambwe fds sangira bitegekanijwe ko kuri uyu wa gatanu ariho imigwi yose izoshikiriza ivyegeranyo mu nama ya bose umwe mu banyepolitike ari muri ivyo biganiro yabwiye ijwi rya amerika ko ariho hazoba guhariranye izina ku bibazo bitandukanye kandi ko ariho n'abadashaka kwicarana bazobonana amasomo yandi hazocakorwa n'icegeranyo ca mbere pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya amerika tugume mu burundi urubanza rw'abaregwa igitero cyo ku kigo cya gisirikare cya mukoni mu mujyi wa muyinga mu burundi rurakomeje mu rukiko rw'ubujurire mu ntara ya ngozi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze yakurikiranye urwo rubanza abaringutse imbere ya sentare subiramwo ya ngozi kuri uyu wa kane bari imice itatu hari umugwi wa mbere wabwirizwa kugerageza gushaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho no gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha uwo mugwi ugizwe n'abajejwe umutekano n'abanyagihugu basanzwe bose barahakanye icyaha bavuga ko ibyo bavugiye mu matohoza y'imuyinga babivugishwa n'inkoni zo mu iperereza umushyikirizamanza mukuru agashimangira ko babivuze bari mu ituze nta ngere abashingwamanza babunganira baburana bavuga ko icyaha bakurikiranwa ko kidahuye na gato n'ibiri mu byegeranyo by'umushyikirizamanza bogeye kuri bimwe abashingwamanza berekanye ko bitumvikana ingene wari umugambi usanzwe wo kwiba bafatiye akarorero nko ku byavuzwe mu matohoza y'umushyikirizamanza mukuru ko umwe mu baburanyi yaciye ku bandi abigisha ko bokwiyunga bagafata igihugu bakagishayura abashingwamanza bagumye bagerageza kwerekana ko gufata igihugu bitandukanye cyane n'icyaha cyo kugerageza kwiba ngaha umushyikirizamanza bariye sentare ko kamere k'icyaha kameze uko yagashyikirije yisunze amatohoza yakoze uwundi mugwi ugizwe n'abasirikare indwi bagirizwa ko bafashije kugerageza gushaka kwiba no guhungabanya umutekano w'igihugu muri iyo migwi yose uko ari ibiri hari benshi bafatiwe mu yandi makambi igitero cyo kikambi ya mukoni kikaba cyabaye bari ku buzi bwabo basabye gushikiriza amanza gusigura ingene boba bari mu mugambi wo kwiba batari aho ubuzima bwabereye umushyikirizamanza mukuru yavuze ko bidasigura ko batari mu kagwi k'abasuma kubera atariho bari yasiguriye sentare ko bagiye barahamagarana ku matelefone abari mu mugura bagirizwa gufasha gushaka kwiba bo basiguye ko bumvise umugambi wo guhungabanya umutekano baraheza ntibabimenyesha ababarongoye ngaha bavuze ko inkuru bakuye kuri umwe muri bo bayishyikirije intwazangabo yari barongoye muri brigade baciye ku mudereva wayo ariko naho nyene abari muri uyo mugwi ntibemera ko baronse iyi nkuru yo kwiba mu ikambi ya mukoni no mu micungararo yaho bavuga ko baronse inkuru kuri umwe mu bafashwe mu mugwi wa mbere aho yatumirira abasirikare bahoze mu gisoda ca leta kuraba ingene bo kuyunga kubera agatotezo bagirirwa iyo niyo nkuru bemeza ko bumvise kandi batanze umugwi wa gatatu urimwo umuntu umwe gusa ni umukozi wo mu banki ya gisirikare sekade imuyinga uwo yagizwa ko yatanze imodokari yiwe ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka kugira yunguruze abahungabanije umutekano uyo yaburanye avuga ko uwo yahaye imodokari yiwe yayimuhaye nk'uko yahora icyo gihe yamubwiye ko agiye gutora umuvinyu ahava arayisubirana bugorobye sentare imaze kumviriza imigwi yose yaciye isaba ababuranyi bose gusozera umugwi wa mbere umushyikirizamanza yasabye ko urwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya muyinga gukomezwa aho naho bari bakiriwe gufungwa imyaka mirongo itatu no gutanga ihadabu y'imiliyoni zitanu kuri umwe umwe wese umugwi ugira kabiri umushyikirizamanza yasabye ko ingingo zose zafashwe na sentare nkuru y'igihugu ya muyinga zosubirwamwo abejejwe n'abari bakiriwe gufungwa imyaka indwi yabasabiye gufungwa imyaka mirongo ibiri n'itanu n'ihadabu y'imiliyoni zitanu kuri umwe umwe wese bunganiwe n'abashinjwamanza babo abaregwa bose barasabye kwezwa bagasabana cyane cyane ko amatohoza yakorewe imuyinga sentare itoyakorera ko mu basabye kwezwa hari n'abasabye indishyi y'akababaro umwe muri bo yasabye indishyi y'akababaro ingana n'imiliyoni ijana kubera yasinzikarijwe ubuzima agatakaza ubugabo bwiwe iyo ndishyi yayisabye kumushyikirizamanza mukuru ubwiwe n'uburongoye iperereza mu ntara ya muyinga aho yabagirije mu ntara y'icese ko aribo bamuhohoteye yanamenyesheje ko yamaze gushingisha urubanza rwo kubitwarira urubanza rwaburanishijwe kuva isaha zine z'igitondo gushika hafi isaha zine n'igice z'ijoro rwaciye rujya mu mwiherero ruzoba rwaciwe rukazomenyeshwa itariki cumi na zine z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka turimo ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tukivuga inkuru zijyanye n'ubutabera umucamanza mu rukiko rukuru mu rwanda yafashe icyemezo cyambura bwana jean paul birindabagabo ubwunganizi bw'ubuntu umucamanza avuga ko bigaragara ko uregwa afite ubushobozi bwo kwiyishyurira ikiguzi cy'urubanza birindabagabo araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi yafatiwe mu gihugu cya uganda mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagiruwubusa uri i kigali mu rwanda yakurikiranye urwo rubanza ni urubanza rwatangiye rukererewe ku mpamvu umucamanza mu rukiko rukuru yasobanuriye ababuranyi bombi ko zatewe n'izindi manza yaramukiyemo bwana jean paul birinda abagabo burana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside no kurimbura imbaga yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankano y'iroza amadarubindi mu maso n'isaha y'umukara ku kuboko yari kandi yambaye ku gutwi kw'iburyo agakoresho kamufasha kumva kuko ngo kwagize ikibazo ndetse n'amadosiye yifashisha mu kuburana yari kumwe n'abanyamategeko babiri byari byitezwe ko bamwunganira mu rubanza mu mizi birangira bibaye ikinyuranyo abo nabo ni metre vitali garuga na mugenzi we metre bibley mutayega metre mutayega yabwiye urukiko ko batiteguye biteguye kunganira uregwa ku mpamvu z'amasezerano y'ikiguzi cy'urubanza hagati yabo na minisiteri y'ubutabera atarafatwaho umurongo uhamye yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko bagomba kubanza gukorana amasezerano na minisiteri y'ubutabera ni mu gihe urukiko rwo ruvuga ko uyu munyamategeko yarugejejeho imyanzuro y'urubanza isobanura uburyo bw'imyiregurire mu mizi umucamanza ukuriye inteko iburanisha madamu alice umurisa yabajije agaciro iyo myanzuro bakoze yahabwa mu gihe kugeza ubu bagaragaza ko batiteguye kunganira bwana birinda abagabo Metre Mutayiga yasobanuye ko bakoze iyo myanzuro y'urubanza ku bw'ububasha bahabwa n'amategeko umucamanza ariko agashimangira ko kuva baremeye gukora iyo myanzuro ku miburanire ari uko bari banemeye ko bazunganira uregwa agasigara yibaza impamvu bazamura mu rukiko ibibazo by'amasezerano na minisiteri y'ubutabera metere bibuleyi mutayega yabwiye urukiko ko bandikiye minisiteri y'ubutabera ku itariki ya cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka kandi ko kugeza na magingo aya nta gisubizo cya nyacyo barabona yabwiye urukiko ko baje mu iburanisha mu buryo bwo kuziba icyuho kandi ko bagomba no kubigaragariza umucamanza bwana jean bosco sibo y'intore ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko uburyo aba banyamategeko bashaka kwitwara mu rubanza butari bwo nabo yibukije ko ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka umucamanza yafashe icyemezo gitegeka uregwa kwandikira urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko asaba ubwunganizi nk'umuntu utishoboye avuga ko ibibazo biri hagati y'abunganizi muri uru rubanza n'urugaga bitagombye kuba biza mu rukiko uyu ushinzwe gukurikirana hirya no hino ku isi abakekwaho ibyaha bya jenoside yasabye abanyamategeko ko bemeza ko batunganiye birinda abagabo urugaga rukazabaza abo rwohereje impamvu cyangwa se rukazagena abandi umucamanza yahise avuga ko bwana birinda abagabo nta bwunganizi afite ndetse n'imyanzuro bakoze nta gaciro urukiko ruyiha hari ibaruwa yo ku itariki ya cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi metere mutayega yanditse agaragaza ko yemera kunganira uregwa yahise iteza izindi mpaka n'ibaruwa bwana siwo y'intore yasomeye mu rukiko kandi metere vitari garuga ntagaragaramo nk'umuntu umwunganizi wa birinda abagabo ubushinjacyaha bwasabye urukiko kubaza impamvu uyu metere garuga ari muri uru rubanza metere garuga yabwiye umucamanza ko yaje mu iburanisha bisabwe n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko kuko ngo n'ubusanzwe yamufashije mu ibazwa ryo mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha n'ibindi byakurikiye aravuga ko abisabwe n'umuryango wa birinda abagabo metere garuga yamwunganiye mu mategeko mu gihe kingana n'umwaka n'igice abikora ku bushake nta kiguzi ubushinjacyaha bwo bugasanga urukiko rwakwemeza ko uregwa yakunganirwa n'uwo yahawe n'urugaga naho uwo yihitiyemo akazamwiyishyuriraho kugira ngo bivuge ko atunganiwe kandi bigaragara ko ari kumwe n'abanyamategeko byateye urukiko kujya kwiherera maze ruza ruvuga ko bigaragara ko metere garuga amaze umwaka n'igice yunganira ku bushake mu mategeko bwana birinda abagabo umucamanza yavuze ko nubwo metere mutayega bizimana yemeza ko adashobora kunganira uregwa atagenewe uburyo kuva nta masezerano na minisiteri y'ubutabera kandi nta kindi ashobora gukora ko kuba uregwa yazanye n'umwunganizi yagenewe n'umuryango we bigaragara ko yishoboye bitakiri ngombwa ko akenera umwunganizi w'ubuntu mu cyiciro cy'abatishoboye umucamanza ashimangira ko uregwa agomba gukomeza kunganirwa n'uwo yihitiyemo n'icyemezo bwanabirinda abagabo yahise ajurira ariko umucamanza amubuza kugaruka ku mpamvu zimuteye kujurira icyemezo amufatiye yamubwiye ko azazisobanurira mu rukiko rw'ikirenga bazaburanira ubujurire bwe hatagize igihinduka iburanisha ryazakomeza ku itariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha wa bibiri na cumi n'umunani aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tukiri mu rwanda imiryango itagengwa na leta imaze gusohora icyegeranyo yakoze ku kibazo cy'ubutaka mu rwanda iyi miryango yigenga ivuga ko abaturage bangana na mirongo itatu n'icyenda ku ijana batishimira uburyo iyo bimuwe ahantu hagiye gushyirwa ibikorwa rusange bahabwa amafaranga make kandi nayo bakazayabona haciye imyaka myinshi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi uri i kigali mu rwanda ubushakashatsi bwasohowe kuri uyu wa kane n'imiryango itari iya leta bugaragaza ko abaturage bangana na mirongo itatu n'icyenda ku ijana babajijwe mu bushakashatsi bagaragaza ko batishimira uburyo mu gihe birimo ahantu hagiye gushyirwa ibikorwa by'inyungu rusange badahabwa amafaranga akwiriye cyangwa se nayo bahawe bakayahabwa nyuma y'imyaka myinshi batakibashije kubona ahandi batura ibi abaturage babigarutseho nk'ibibateza igihombo nitwa ndayizef kasi nyabihu rurembo hari aho bakoze giciye ya mbere ya kabiri urugomero rw'amashanyarazi ku buryo usanga batanga ibiciro batanga ibiciro bito cyane ugereranije n'ibiciro abaturage baba baraguriyeho ubutaka ku buryo niba umuntu avuye mu isambu ye aba adafite amahirwe yo kuva aho avuye ngo agire ahandi yajya kubera ko igiciro baba bamuhaye ari gitoya cyane buriya abaturage baracyafite ikibazo ko inama irarema bakababwira ibiciro bakababwira ko basinya watekereza gusigara udasinye ukabona ni ikibazo bikagusaba kuvuga uti reka nsinye ntabura nake wamara gusinya ayo make n'ayasinyiye nayo agashobora gutinda itegeko riteganya ko mu gihe umuturage yabaruriwe ubutaka bwe ntiyishyurwe mu minsi ijana na makumyabiri akwiye kwishyurwa hongeyeho amafaranga atanu ku ijana ku yo yagombaga kwishyurwa ubu bushakashatsi bugaragaza ko abaturage bagera kuri mirongo ine na bane ku ijana aribo bishyuza leta inyungu zingana n'atanu ku ijana mu gihe imitungo yabo imaze igihe itarahabwa ingurane ikwiye sekanyange jean leonard umuvugizi w'imiryango itari iya leta asanga abaturage bakwiye kwigishwa guharanira uburenganzira bwabo ariko niba umuturage yabariwe akabuzwa kugira ibikorwa akomeza kuhakorera ubutaka bwe bukaba buri aho ngaho atabubyaza umusaruro ntanishyurwe ngo agire ahandi ajya gushaka ahandi yakorera ibikorwa bye urumva ni ikibazo kuko kibangamiye umuturage aho ngaho abaturage barabigaragaje niba atishimiye uburyo yabariwe afite uburenganzira bwo gushaka undi mujyi n'agaciro akaza akabara gusa ikibazo nyine ni amikoro abaturage bacu bafite amikoro makeya bisaba ubushobozi Eh, aho ngaho ni naho dusaba ko leta nayo ya- yajyamo ku buryo niba umuturage akompereniza avuze ko yabariwe igiciro abona kitamushimishije leta ikaba yamufasha gushaka umugenagaciro wundi cyangwa se ku- kumwishyura umugenagaciro wundi wazaza ku- ku- ku- kubara ku cyiciro cya kabiri nubwo ubu bushakashatsi bwibanze gusa ku byerekeranye no kwimura abaturage ku bw'inyungu rusange hari ikibazo kimaze iminsi kivugwa cy'imisoro itoroheye abaturage madamu banyangiriki donatira wo mu murenge wa mukama mu karere ka nyagatare mu ntara y'uburasirazuba asobanura uburyo umusoro yakwa ku butaka umuremereye ikibazo cyane cyane kiri iwacu nko mu karere ka nyagatare mu murenge wa mukama ni ubutaka abantu batuyeho bwabaruriwe guturwa kandi bukoreshwa ubuhinzi imisoro yaza ugasanga umuturage kugira ngo abone wa musoro bikamugora bambariye umusoro w'ibihumbi magana abiri mirongo cyenda na bitanu mirongo irindwi n'atanu kubibona mbona bingoye cyane nta- ntabibona kandi imisoro niko irimo yiyongera kuko reveni buri munsi iteramo baje kutwishyuza ugasanga rwose ukagera ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona imiryango itari iya leta ivuga ko nubwo ubushakashatsi bwabo butashingiye ku kibazo cy'imisoro ariko bagiye bumvana abaturage batari bake basaba inzego za leta ko bazavugurura uburyo imisoro yakwa gusa umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza madamu yusita kayitesi avuga ko abaturage bakwiye gutura mu butaka bashoboye kubyaza umusaruro ubutaka ntabwo ari umutungo wo gusinziriza ni umutungo wo kubyaza umusaruro kuko abenshi mu banyarwanda bubakiye ku butaka n'imibereho y'igihugu yubakiye cyane cyane ah, ku bikomoka ku butaka niyo mpamvu rero ngira ngo icyo dukeneye kubwira ke- kenshi abanyarwanda ni ukubabwira ko ubutaka bufite akamaro iyo bubyazwa umusaruro wowe ushobora kububyaza umusaruro ariko igihe ubona wowe utabishoboye kubyaza umusaruro aho ngaho witeza imbere ugatuma undi ubishoboye akabikora nawe ukajyaho ubushobozi bwawe buri kandi nanone mu buryo buguteza imbere mu rwanda abantu benshi ubukungu bwabo babushingira ku butaka ubundi bwo bufata iya mbere mu gukurura amakimbirane ibintu bikunze kuboneka iyo hari umuyobozi wasuye abaturage akakirizwa uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku butaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
mu cegeranyo cerekeye agateka kazina muntu giheruka gusohoka ku gihugu ca iran ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu kumwe n'umutegetsi wa onu yakoze ku bushakashatsi bw'iyo raporo asma jahangir bavuga ko habandanya kwibonekeza ifatwa n'ifungwa ry'abantu bafise ubwenegihugu bubiri kimwe n'abanyamahanga bigirwa na leta ya iran mu ntango z'uku kwezi televiziyo ya iran yerekanye uko gufatwa mu buryo buhohotera kiremwa muntu kwagizwe ku munyamerika Shi Wei Wang uwo munyeshuri muri kaminuza yari kagira ubushakashatsi ku ntwaro y'ubwami bwa Kajar bwo muri kahise hongera herekanwa n'ifatwa nabi ryagizwe kuri Nazanini Zagari Ratcliffe we yari agiye kuramutsa inshuti ziwe n'umwana wiwe muri Iran mu nama n'abamenyeshamakuru inyuma y'aho icyo cyegeranyo cyerekeye agateka ka muntu kuri iran gisohotse umutegetsi wa onu yakoreye ubushakashatsi bw'iyo raporo jangahir yavuze ko ibyagirizo byo kwiba amabanga y'igihugu byagirijwe ahanini ku banyamahanga avuga ko ikibazo ahanini ari ukuba ubutungane bwa iran budakurikiza amategeko mu itangazo ryasohowe mu kwezi kw'indwi ibiro by'umukuru w'igihugu cya amerika byaraneguye ibyo bavuze ko ari ibintu ibihugu bibandanya kugira mu gufata bagafunga abanyagihugu ba amerika ata kintu gifaditse babagiriza canke ngo hakurikizwe amategeko neza igihe kirageze cy'uko leta ya iran ihagarika gukora ivyo ibiro vy'umukuru w'igihugu ca amerika bivuga ko yamye ikora haheze imyaka mirongo ine ivyo biro vya amerika bivuga biti iran yafashe ugufata hamwe no gufunga abantu nka politike canke umugambi wa leta perezida donald trump yiteguriye gushira ibihano bishasha kuri iran nitarekura kandi ngo isubize abanyamerika bose bafashwe bidaciye mu mategeko
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ntaha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni fasile gebeyeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwagejweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wari uyoboye gahunda z'iki gitondo mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.